as the matter they go so olori toby phillips come out for inside the palace because she dey claim say her pregnancy dey too tender for her to remain in the palace with all ghost gbas where they happen for inside the palace But don't happen no because olori toby phillips dey for her papa and her mama house They cause wahala for inside the palace marian don dey blow hot hot as we take care the matter allegedly my correct correct pipo dis alleged information wey i hear as emeka carry and dey run come kitikiti katakata e wear gele tie shoe for leg e dey run go express now i say make i carry am come yarn my correct correct people. <laughs> wahala no dey ever dey finish for inside this palace my correct correct pipo una welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people, if na the first time when you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and make you subscribe to our youtube channel if you na a returning subscriber I thank you well, well, oh. That you gone, gone, gone. That you be the real MVP. My correct, correct people. When Queen Naomi day inside the palace, when they hear all this kind of wahala? <laughs> Even when we hear say Queen Naomi get belle, everything dey on a low key nobody dey give gbasgbas space dey for di palace wahala no dey dey like dis e come be say allegedly Oh, we hear say olori tobi phillips get pregnant she no gree dey for palace even though sef say so many so many online in-laws dey believe say di pregnancy wey olori phillips dey claim say she get na fake pregnancy eh, make una remember last week or last two weeks wey oloritobi phillips e rush come internet come post picture of her baby bump and within seconds e rush delete am again People dey talk say dis oloritobi phillips pregnancy na clout she take am dey chase As a matter of fact, many many people believe say Chedeka the pair Marian and care for inside the palace. Even as she don decide say she not gonna return back to the palace until she born her pikin. my correct correct people. Now from outside the palace na e oloritobi phillips they they cause all the katakata where she they cause for inside the palace hey way people they ask say wetin be Mary marian own concerning oloritobi phillips pregnancy if many mariam wan get belle make you try go find way to get belle na e fit do surrogacy if you do ivf plenty plenty options dey when ifi to dey born pikin why e come be say she come decide to dey give wahala gbas gbas to another person wey get belle for inside the palace many many people believe say na jealousy dey worry am body dey pepper am another thing again wey e dey worry eh, eh, mariam be say eh, laide badmus don come back into the picture if una remember laide badmus na that woman wey give Kabi a red card hey e get dat time wey kabiyesi dey do marriage bonanza wey e dey marry every woman wey e see wey dey marry wey marry six wife in eh, thirty days my correct correct people. <laughs> That time wey kabiyesi dey do marriage bonanza laide badmus follow for the women wey kabiyesi bin give proposal say e wan marry laide <laughs> badmus carry kabiyesi wey snack for ground o oh. he give her uppercut tell am say lai lai lai lai i no fit marry you because the woman wey i introduce to you as my friend because of say she get money because of say she she show you money you carry yourself marry am first before me so i no go dey under uh, eh, olorimarian my correct correct people <laughs> as we take hear the bad the wahala badmus now don enter palace again as they dey always dey come back all kabiyesi former eh, uh, concubine and current concubine dem get access to di kabiyesi at any time my correct correct people. yes so laide badmus come greet kabiyesi for christmas time e come greet am again for new year time This one dey pepper mary for body na so we take hear the matter allegedly my correct correct people, <laughs> hey wey laide badmus don dey first relationship with olori tobi phillips o na this relationship na im dey cause fresh wahala for inside the palace una know say Mary and Toby. The first day they go the same road yes then no dey pass the same road People they talk to that because of such a jealous for the pregnancy of Toby phillips now as eh, Toby phillips come the foster relationship with laide badmus That one again come dey pepper olori and my correct correct people from Toby phillips papa house Now all this wahala they from come outside right now straight they enter the ileife kingdom inside inside the palace of the ooni My correct, correct people, as I take here the alleged information, Kabiyesi don receive annoying visitors. Yes, so these visitors always enter the palace. They enter the palace with paper body. They enter the palace to to to to give Mariam woto woto. They enter the palace to scatter Mariam because they thought say anything will go make Olori Phillips lose her pregnancy. Lie lie, they not fit for that one. They say they hold Toby Phillips like an egg. Say that only Toby Phillips na be the person will bring Gloria royalty come their family. They say that Toby Phillips now bring respect to their family. They also say Toby Phillips now one of the women where they respect for inside their palace because this girl did them proud. <laughs> My correct, correct people. This one I make eh, Toby phillips uncles They storm the palace come give woto woto rise back to eh, eh, Maria for dragging Toby phillips say Toby phillips don't come for the palace for you yes Toby phillips tok say she no go dey for di palace born her pikin say she go stay outside di palace till her pikin reach to born so e no want any trouble wit eh, marian or ronke wey dem go dey call her name say na lie she don get belle say no be for cabbie say she get belle nothing wey dem never talk about olori tobi phillips i know say all this information all this alleged information na marian dey fuel am that road care follow sef dey fuel am by correct correct pipo so na we hear say oloritobi phillips uncles dem come palace come give woto woto right back to marian say make marian comot body say anytin wey concern oloritobi phillips say dem no wan hear say marian chook mouth for inside say marian e no consign her who toby phillips decide to be friends with e no consign her. The fact say you be enemy with laide badmus no mean say eh, toby phillips sef go join you with your enmity e no concern you the person wey e decide to do relationship with i say dis women dey very very manipulative yes maria dey very very manipulative People wey dey talk say maria don comot for palace maria never comot for palace maria no go anywhere maria gree for palace like ogui e no dey go anywhere e no comot e no go anywhere no leave no transfer i don tell una say even though sef here See dey try to put all these women away e no go dey that easy dem no be chicken dem no be chicken na dia mama house dem dey wey kabiyesi carry im tutu leg go marry dem enter inside di palace so di custom and tradition of di of ilefe pipo cover marian and all di oda oloris so kabiyesi cannot put dem out just like dat my correct correct pipo Toby phillips uncle don come o come defend Toby. say make marian stop to dey drag am say the next time wey dem go call hear eh, toby phillips name for mary mouth say na woto woto promax na im go receive hey I say mary o you sha do dis one sha wahala no go finish for your head o oh. wahala no go finish for your head my korekore pipo as i hear dis alleged information na so i carry am dey run kitikiti katakata say make i come informate my korekore pipo make una come help me hear wetin i dey hear o oh. if you never like and share dis video na beg i dey beg you your own no go spoil make you try like and share di video If you never subscribe to our YouTube channel local, make you subscribe and turn on notification as I dey bring a hot hot and spicy spicy gist as it e is released on top of the palace of the Ooni of Ife.